In radio iz Video America. radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje fidel niyo ngabo mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bavuga ko ataco biteze ku ishirahamwe riherutse gushingwa na leta kugira ritorere umuti ubukene bw'igitoro leta ishinze ishirahamwe rizana iyo karibira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko iba igiye gukora akazi kahora gakora abapive leta rero ntidandaza igira ibyo bita controle de karite igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza uyo ni diomede ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi iryo shirahamwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu uyo nawe ni rosine guillaume gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abarundi muri iki gihe u rwanda ruri mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yasabye ko abafise ivyo bagiriza igihugu atwara bagiha agahengwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta zimwe na zimwe zaragize ubwira kabiri aho ukwezi kwitambika hagati y'isi n'izuba aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu geoffrey mutagoma urakoze fidele niyo ngabo amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho muri leta zimwe na zimwe zaraye zibayemo ubwira kabiri aho ukwezi kwitambitse hagati y'isi n'izuba kuva muri leta ya texas ukagera muri leta ya maine mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'amerika abaturage batari bake bari bamaze iminsi barahigiye kureba ububwira kabiri aho ukwezi guhisha izuba ku isi hakagaragara umwijima hirya no hino abantu amaso bari bayahanze mu kirere bambaye rinete zirinda imirasire yangiza amaso bagumye kohereza amafoto na videwo ku mbuga mpuzambaga zinyuranye berekana uko ikirere kimeze abatari bake bari barakoze ingendo ndende bava aho batuye berekeza mu bice byari byaravuzwe n'amahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure ko aribyo biri bugaragaremo ubwira kabiri bwuzuye aho ukwezi gupfuka izuba ryose ntihagire agace gatanga umucyo ku isi kaboneka mu masaha cyenda n'igice ku isaha ya washington dc ubwo ukwezi kwapfukaga izuba ryose humvikanye urusaku rw'abatangara bishimira ko bashoboye kubona ubwo bwira kabiri bw'imboneka rimwe ubwira kabiri nk'ubu bwaherukaga kuba mu majyaruguru y'amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi
washington ijwi ry'amerika minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu ejo ku wa mbere yatangaje ko itariki yo kugaba ibitero mu majyepfo y'intara ya gaza mu mujyi wa rafa yamaze kwemezwa ni mu gihe perezidansi ya amerika ivuga ko intumwa zayo zishinzwe imishyikirano ikayiro mu misiri zari zumvikanye n'abarwanyi ba hamas ku buryo bwo guhagarika intambara no kurekura abafashwe bunyago netanyahu yavuze ko yabonye raporo y'ibiganiro bibera ikayiro ariko yongeraho ko israel ikora uko ishoboye ngo igere ku migambi yayo yo kubohoza abafashwe bunyago no gutsinda burundu umutwe wa hamas yavuze ko uko gutsinda bisaba kwinjira mu mujyi wa rafa no gutsemba batayo z'abakora iterabwoba zihari yavuze ko bizaba kandi itariki bizabera yamaze kwemezwa leta zunze ubumwe za amerika yihutiye kwamagana ayo magambo umuvugizi wa minisiteri y'ingabo ya amerika sabrina singh yatangaje ko amerika yasobanuye neza ko idashaka intambara mu mujyi wa rafa uri mu ntara ya gaza yavuze ko amerika ishaka kureba uburyo byakorwa muri ako gace kubera impamvu zifatika zerekeye ubuzima bw'abasivili b'abanyepalestina bahahungiye yemeza ko kugeza ubu hataragaragazwa uburyo bishobora gukorwa ibiganiro byaberaga ikayiro mu misiri mu mpera z'icyumweru byari byitabiriwe n'umuyobozi w'ibiro bya amerika bishinzwe ubutasi seiya william burns hamwe n'intumwa za israel hamas na katari perezidansi ya amerika yavuze ko ibyo biganiro bihamye ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu by'amajyepfo ya afurika sadek zoherejwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo kugarura amahoro zatangaje ko abasirikare bazo bane bishwe abandi batatu bagakomerekera mu burasirazuba bw'icyo gihugu fidel niyo ngabo abasirikare ba afurika y'epfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe vyitezwe ko bagwanya umugwi m23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano n'izitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare umushikiranganji rero kwivuna abansi wa afurika y'epfo tandi modise aherutse kubwira abamenyeshamakuru i pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare zo mu bwoko bwa orkisi kuri mirongo itatu n'icyenda arizo zikora neza zitatu gusa kuri cumi n'imwe zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa roivag nizo zishobora kuguruka ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa afurika y'epfo buremera ko butashoboye kubandanya amasezerano n'isosiyete ijejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka indeko za afurika y'epfo ziri muri kongo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zishonje zishonje inyuma y'uko ibifungurwa bizirangiranye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri afurika y'epfo piki griff yatangaje ko leta ya afurika y'epfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimwo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo bikenewe urakoze fidele niyo ngabo iyo nkuru turaza kuyigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari noneho tujye muri gambiya aho umudepite almane gibe yatangiye ubukangurambaga bugamije gukuraho itegeko icyo gihugu cyashyizeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ribuza ikurwaho ry'imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore ni nyuma y'uko umwaka ushize ubutabera bw'icyo gihugu bwatanze ibihano bya mbere ku bahamirwa icyo cyaha nubwo hari ababona ko ibihano byashyizweho byoroheje abagore batatu bahamwe n'icyaha cyo gukuraho imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa b'impinja umunani bahanishijwe ihazabu y'amadolari y'amerika magana abiri na makumyabiri imirimbangiza uburenganzira bw'abakobwa n'abagore zirwanya imigenzereze zakiriye neza icyo gihano zivuga ko ari intsinzi idasanzwe mu rugendo rwo kurwanya umuco wo kudahana no gushyigikira ibi bikorwa ariko ibi bihano byabyukije impaka mu banyamadini bo muri gambiya biha umunyamategeko giba agatsika ko kugerageza gukuraho iri tegeko rimaze imyaka umunani ribibujije inteko ishinga amategeko ubu irasuzuma umushinga w'itegeko watanzwe na depite giba ni igikorwa gihangayikishije abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko iryo tegeko riramutse ryemewe yaba ari intambwe isubitse inyuma inzira yo kurwanya iki gikorwa gishobora gutera ingaruka mbi ku buzima bw'ababikorewe imiryango itegamiye kuri leta muri gambiya igera ku ijana na mirongo inani iheruka gushyira umukono ku ibara usaba guverinoma kugumishaho itegeko ribibuza gusa umudepite wigenga giba uzwiho kunenga ubutegetsi buriho avuga ko kubuza ikurwaho ry'imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore bitari bishyigikiwe n'abantu benshi mu gihugu cyiganjemo abayisilamu avuga ko benshi muri bo bemera ko gukura imwe muri iyo myanya bisabwa n'imigenzereze y'idini kandi ari inzira umukobwa anyuramo ngo abe umugore
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ku rubuga rwacu rwa interineti ni kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri iki gihe u rwanda ruri mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi umukuru w'igihugu paul kagame yasabye abafise ibyo bagiriza igihugu atwara bagiha agahengwe perezida kagame yabivugiye mu kiganiro yagiranye ejo kuwa mbere n'abamenyeshamakuru i kigali mu rwanda asumta kaboyi yarakurikiranye ico kiganiro intandaro y'ibyo ni ubutumwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika anthony blinken yanditse ku rukuta rwe rwa x yahoze yitwa twitter aho avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zifatanije n'abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka inzirakarengane za jenoside ubwo butumwa bukomeza buvuga ko bunamiye ibihumbi byinshi by'abatutsi abahutu n'abatwa kuri bamwe mu banyarwanda banditse ku mbuga nkoranyambaga hari ababifashe nko kugoreka inyito ya jenoside ubutumwa nk'ubwo ni nabwo buri mu butumwa buri mu itangazo rya perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika umukuru wa amerika joe biden yongeyeho ko abenshi mu bishwe bari abo mu bwoko bw'abatutsi abandi bari abahutu n'abatwa ati bwakozwe mu buryo bwo gutsemba imbaga aho umuturanyi yahigaga umuturanyi mu gusoza ubutumwa bwe perezida joe biden yagize ati ntituzigera twibagirwa amahano yabaye muri iyo minsi ijana intimba n'igihombo abaturage b'u rwanda bayigiriyemo cyangwa se ngo twibagirwe uwo muntu dusangiye twese kuko urwango rutazigera ruganza perezida kagame yasobanuyeho kuba amerika ikigoreka inyito ya jenoside ari ibintu we yaboneye igisubizo kera binyuze mu ibaruwa yasabye ko yandikwa isubiza ubutumwa bwa amerika In the letter, we told them, feel free to commemorate with us.
mu ibaruwa twababwiye ngo niba mubishaka mushobora kwifatanya natwe kwibuka niba hari n'ibyo mutishimiye kuri twe ni uburenganzira bwanyu kubitubwira ariko icyo dusaba ni kimwe niba ari ku munsi wo kwibuka mwakwihangana mukadufasha kwibuka gusa ku minsi magana atatu mirongo itandatu n'itanu y'umwaka muduharire uwo munsi umwe mudufashe kwibuka maze ku minsi magana atatu mirongo itandatu n'ine isigaye nimushaka mutunenge buri munsi ku byo mutishimiye kuri twe Every day, for everything you don't like about us.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo leta zunze ubumwe za amerika zasohoye inyandiko igaragaza aho ihagaze ku nyito ya jenoside muri iyi nyandiko iragira iti mu by'ukuri imwe mu ngamba zikomeye twafata kugira ngo twirinde amarorerwa ya rubanda atazongera kubaho ni ukubungabunga amateka y'ibyabaye kubera iyi mpamvu leta zunze ubumwe za amerika zihangayikishijwe n'uko impinduka zahinduwe mu nyandiko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza uyu munsi bigabanya intego y'icyemezo cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kandi ikananirwa gufata neza uburemere bw'ihohoterwa ryakozwe ku yandi matsinda abahutu n'abandi benshi nabo bishwe mu gihe cya jenoside harimo n'abishwe bazira ko barwanije amarorerwa yakorwaga kunanirwa kubaha no kwibuka abahohotewe byerekana ishusho ituzuye y'iki gice cyijimye cy'amateka hagati aho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri village urugwiro perezida kagame yahuye n'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bill clinton wayoboye intumwa zagenwe na perezida joe biden kwitabira kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi itangazo ryaturutse muri perezidansi y'u rwanda rigaragaza ko abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro by'ukuri kandi bitanga umusaruro ku mpinduka z'ibihugu mu myaka mirongo itatu ishize n'akamaro ko gushimangira umubano w'ibihugu byombi bihuriyeho iryo tangazo rivuga ko baganiriye kandi ku bibazo by'umutekano mu karere kandi bemeza ko hakenewe igisubizo cya politike gikemura intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa kongo muri iki kiganiro n'abanyamakuru umukuru w'igihugu yanashubije ku kibazo cy'uko abamunenga bavuga ko ari umunyagitugu abandi bakavuga ko ahorana indoro iteye ubwoba nyamara we siko abibona If you think the Kagame you saw 20 years ago is the same now, niba wibaza ko kagame wo mu myaka makumyabiri ishize ari uwo n'ubu ibyo ni ukumwibeshyaho ukurikije ibihe twarimo icyo gihe ukabirengaho ugaseka byaba ari ikinyoma byaba ari nko kwishushanya kwibwira ko ibintu bigenda kandi byose ari bibi uko byagenda kose uwo kagame ukunda cyangwa udakunda ni uwo nyine sinkeneye ko hari unkunda cyangwa unyanga ngo mbeho ubuzima bwanjye kubaho kwanjye simbikesha umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu runaka kabone n'ubwo byaba bikomeye gute single individual or country, even if powerful ones, kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu byitabiriwe mu buryo budasanzwe n'umubare munini w'abakuru b'ibihugu n'abahoze bayobora ibihugu byabo umuhango nk'uyu uhuza abashyitsi bakomeye waherukaga kuba mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu leta y'u rwanda ivuga ko kwibuka mu buryo bugari butumira abayobozi bo hirya no hino ku isi bizajya biba buri myaka itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ibihugu by'u rwanda na afurika y'epfo biri mu nzira yo kunagura umubano wari umaze imyaka irenga cumi warahagaze aya makuru yatangajwe n'abategetsi bose b'ivyo bihugu atanga icyizere ko hoba hari ikigiye gukorwa kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi ivemwo agatosi burundu muri iyi nkuru mugiye kumviriza temistoke mutijima aragaruka ku vyaranze umubano wa afurika y'epfo n'u rwanda n'abatumye ubamwo agatosi uruzinduko rwa perezida sirira ramafosa wa afurika y'epfo mu rwanda nirwo rwabaye nk'urucamarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo uyu mutegetsi yageze mu rwanda mu mpera z'icyumweru gishize aho yitabiriye umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi wabaye kuri iki cyumweru nk'uko yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo SABC yo muri Afurika y'Epfo Perezida Ramaphosa yavuze ko ari mu rwego rwo gusubiza ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda mbere y'uwo muhango abategetsi bombi ni ukuvuga perezida paul kagame w'u rwanda na ramaphosa w'afurika y'epfo bari bagiranye ibiganiro kimwe mu bibazo bya vuba aha bisa n'ibihanganishije ibihugu byombi ni umutwe w'ingabo w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya afurika sadeke woherejwe kurwanya umutwe w'amama makumyabiri na gatatu mu burasirazuba bwa kongo igihugu cya afurika y'epfo kikaba aricyo kiyoboye ubutumwa bw'izo ngabo ni ubutumwa ubutegetsi bw'u rwanda bwamaganiye kure kugeza no kugusaba umuryango w'ubumwe bwa afurika kutabushyigikira mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere perezida kagame yavuze ko yaganiriye na mugenzi we ku bibazo bihari ndetse yongeraho ko yanyuzwe n'ibiganiro bagiranye We could not have spent hours, uh, the President of South Africa and I.
ntabwo twari kuba twaramaze amasaha njye na perezida wa afurika y'epfo tuganira ngo tubure kubivugaho nabyo byari mu biganiro kandi nibwira ko twagize ibiganiro byiza twumvise neza uko ibintu byifashe kandi birashoboka ko haba n'inzira nziza twafatanyamo mu kubikemura naranyuzwe twarabiganiriye rero kandi ndanyuzwe nibwira ko na perezida ubwe anyuzwe n'uko twatera intambwe mu gukemura ibibazo Progress on a number of fronts uh, to resolve the issues.
ku ruhande rwe perezida wa afurika y'epfo nawe mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa sabc televiziyo yo muri afurika y'epfo nyuma yo guhura na perezida kagame yavuze ko bagarutse ku buryo bavugururamo umubano w'ibihugu byombi ni umubonano wamaze amasaha atatu Last night I had an extensive ijoro discussion with ryakeye him.
nagiranye ikiganiro cyagutse nawe ku kuntu twakongera kuzahura umubano kandi ku bijyanye n'imibanire y'ibihugu byombi birarebana n'ibibazo bimwe nk'ibijyanye na viza ingendo eh, kandi mm, twizera ko tugiye gutangira uburyo bwo kongera kubyutsa no kongera kubaka uwo mubano Rebuilding that relationship.
ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa kongo naho perezida ramaphosa yavuze ko yakiganiriyeho na perezida kagame ndetse bemeranya ko inzira y'ibiganiro bya politiki ariyo yatanga umuti kurenza igisubizo cy'ingufu za gisirikare itokorwa ry'umubano wa afurika y'epfo n'u rwanda ryaturutse bwa mbere ku iyicwa rya koloneli patrick karegeya wahoze akuriye ubutasi bw'u rwanda wiciwe muri hoteli i johannesburg mu bihumbi bibiri na cumi n'itatu iryo ryaje rikurikira iraswa rya generali kayumba nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo z'u rwanda warasiwe muri afurika y'epfo mu bihumbi bibiri na cumi ariko warokoka icyo gitero ni abasirikare bombi batari bagicana uwaka n'ubutegetsi bahoze bakorera bahitamo gushinga ishyaka ritavuga rumwe nabwo rya rnc rwanda national congress muri ibyo bitero byombi ubutegetsi bw'u rwanda bwashyizwe mu majwi ko ari bwo bubiri inyuma ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatatu mu ibihumbi bibiri na cumi na kane afurika y'epfo yirukanye abadiporomate batatu b'u rwanda ibashinja kugira uruhare mu gitero cyagabwe ku rugo rwa generali kayumba nyamwasa icyo gihe kandi afurika y'epfo yahise ifata n'icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya z'ingendo viza ku banyarwanda bifuza kujya muri icyo gihugu u rwanda narwo mu kwihimura kuri ibyo rwahise rwirukana abadiporomate batandatu ba ambasade ya afurika y'epfo i kigali mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho umubano w'ibihugu byombi wari watangiye kuzahurwa wajemo agatotsi ako katurutse ku magambo afurika y'epfo yise ko ababaje wari umunyamabanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yanditse kuri twitter avuga nabi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'epfo w'icyo gihe rindiwe sisuru ayo nayo yaje akurikira ikiganiro minisitiri rindiwe sisuru yari yagiranye n'abanyamakuru mu kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani aho yemereye ko yagiranye ibiganiro na generali kayumba nyamwasa
mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura bavuga ko ataco biteze ku ishyirahamwe riherutse gushingwa na leta y'u Burundi kugira ritorere umuti ubukene bw'igitoro mu gihugu Thierry Ndayishimiye adufitiye ibindi kuri iyi nkuru inyuma y'ukwezi n'iminsi mikeyi hashinzwe iryo shirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bavuga ko uwo mugwi ata kinini bawiteze ko bavuga ko leta hari ikintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora tubumvirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika banki ingurane zitanguye kuba bagumiye barondera imiti ariko eh, nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira umunsi mukuru iyingi imwe iyingi ikurikira igasubira kugenda kwa kundi hagiye tubona amashyirahamwe menshi leta ishinga nka regidezo mu minsi iheze yarazanye igitoro ariko ntibyamara nta mwanya muremure byamaze umuti wateza kuboneka ni uko twaba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza turazana ico gitoro iyo kiri na bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona ko iryo shirahamwe ritazohava rishika ku ihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atana rimwe leta iba umudandaza mwiza Diomede Ninteretse ni umwe muri abo bahinga abona kwikata ari igihe co gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro rwari rusanzwe rufise abarukora leta ishinze ishyirahamwe rizana iyo karibira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko iba igiye gukora akazi kahora gakora abapive kuko leta igejwe kuraba cyane cyane iby'amatagisi ingene urwo rudandazwa rugenda ni nk'uko uvuga uti kumbure kw'inzoga zikenye reka leta y'u Burundi idandaza inzoga leta rero ntidandaza igira ibyo bita controle de karite igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri urwo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya urwo rudandazwa n'interetse agafatira ku yandi mashyirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera arazimangana diomede n'interetse akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanganguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'ibi byita energy oriyeni by'izuba cyangwa iby'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo na cyane cyane ko ubu abantu benshi bariko barava muri by'amazutu n'amayesanse bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga ko iryo shirahamwe riherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandazwa rw'igitoro ataco rizoshikako Rosine Girene Gatoni yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iryo shirahamwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu kuko mwagiye murabyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwe amwe yahabwa amafaranga mvamakungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakora ico gikorwa uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro ko iryo shirahamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikorwa ishirahamwe sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi ijana na mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu indwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe binjiza igitoro mu gihugu sijyambere leta ya gitega ivuga ko ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwaco bukaguma bwibonekeza mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ko igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu ikibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa evariste ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje ku bamenyeshamakuru mu mpera z'umwaka uheze ko ata mafaranga mvamakungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka leta ya afurika y'epfo yararungitse inteko ibihumbi bitatu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ziyongeye ku nteko igihumbi zari zisanzwe ziri muri ico gihugu ico gihe abategetsi ba leta ya afurika y'epfo batangaje ko kurungika inteko z'igihugu cabo vyari mu mugambi wo gucungira umutekano ku mugabane wa afurika no gufasha kongo kwivuna ibitero vy'abagwanya ubutegetsi yamara umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika darren taylor ari johannes pool avuga ko muri iki gihe abasirikare ba afurika y'epfo batangaza ko badafise n'ibikoresho vyankenegwa avuga ko ivyo vyatumye bageramirwa bikomeye abasirikare ba afurika y'epfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe vyitezwe ko bagwanya umugwi m23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano n'izitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa afurika y'epfo tandi modise aherutse kubwira abamenyeshamakuru pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho vya gisirikare zo mu bwoko bwa orkisi kuri mirongo itatu n'icenda arizo zikora neza zitatu gusa kuri cumi n'imwe zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa roivag nizo zishobora kuguruka ubushikiranganji ujejwe kwivuna abansi bwa afurika y'epfo y'epfo buremera ko butashoboye kubandanya amasezerano n'isosiyete ijejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka indeko za afurika y'epfo ziri muri kongo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zishonje inyuma y'uko ibifungurwa bizirangiranye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri afurika y'epfo piki griff yatangaje ko leta ya afurika y'epfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimwo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo bikenewe piki griff yagize ati South Africa's troops has been deployed there on the circumstances where they now have to set up abasirikare b'afurika y'epfo bagiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bajyanywe no kurwana ariko bagiye batarabyitoje iyo udakoze imyitozo buri gihe ntushobora gusoza inshingano uko bikwiye hejuru y'ibyo hari n'ibibazo by'amafaranga bibarenze nta ndege zihari kugira ngo zibagezeho ibikoresho abasirikare bakenera buri gihe iyo bagiye ku rugamba
Piki Griff yatangaje ko kuva mu kwezi kwa kabiri abagwanya ubutegetsi bishe abasirikare batari bake abandi batari bake barakomereka mu gitero ca Mortier. Griff yavuze ko avugana imisi yose n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko bacitse intege kandi bamwe babona ko ibikorwa barimwo ari ibikorwa vyo kwiyahura. Piki Griff yagize ati
bariya basirikare bari muri kongo bari mu ngorane bikomeye icyemezo cyo kubohereza cyafashwe hutihuti niba hari umugambi ntiwatangajwe mu buryo butomoye kuko abasirikare bari muri kongo batitaweho uko bikwiye kubera ko badafite ibikoresho n'ibindi bakeneye bihagije ibintu ntibimeze neza na gato kuri bo mu ijambo aherutse gushikiriza inama nshingamateka perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yarahakanye ko leta yiwe yarungitse abasirikare bayo muri kongo gihutihuti badahawe ibikoresho bakeneye yavuze ko abasirikare b'igihugu ciwe biteguriye neza kurwana kandi bafise uburyo bwose bakeneye perezida ramaphosa yagize ati We have been part of peacekeeping missions twagize uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu bice bitandukanye byo ku isi dushyigikiye abasirikare bacu bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo afurika ibe umugabane utekanye ufite amahoro ibyo ni byo tubashimira tubaha icyubahiro kandi dufasha abakomeretse n'imiryango y'ababa baguye ku rugamba
yamara piki griff ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare ba afurika y'epfo yatangaje ko abandi basirikare batari bake bo muri afurika y'epfo bazokwicwa mu gihe abandi bazokomereka muri kongo kiretse baronkejwe uburyo bakeneye mu maguru masha abahinga mu vya gisirikare no kwivuna umwansi bavuga ko imigambi yerekeye gucungira umutekano ya leta ya afurika y'epfo itaronswa amafaranga n'uburyo bikenewe kugira ishike neza ku vyo yishinze
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo amakuru yarahagarikiwe na edi gwema ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa